Radiyo Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Diane Ninahazwe.
amakuru yacu ubu turahera kuyavugwa ku bya irani aho uno munsi kwa kane vyitezwe ko umuryango umwe bwa buraya wongereza ibihano kuri irani na bamwe mu bategetsi mu vya gisirikare b'ico gihugu uwo muryango uvuga ko ufise ivyemezo sindamusiga ko zimwe mu ndege zitagira umudereva drone mu gifaransa urusiya bwakoresheje mu kugaba ibitero muri ukraine bwazihawe na irani ejo kwa gatatu akanama k'umutekano muri onu kakoranye kiga kuri iki kibazo kagira ko kemeza ko drone za irani zasambuye Ukraine. Irani n'Uburusiya birahakana ko ata drone za Irani Uburusiya bwakoresheje mu gutera Ukraine. Irani imbere yari yasavye Ukraine ko boja mu biganiro bakayaga kuri iki kibazo, ariko Ukraine yahisemo guhagarika imigenderanire yose n'ico gihugu. igisata kijejwe vy'imigenderanire y'ubumwe bwa buraya n'amakungu kikemeza ko atagisivya ibihano biza vyateguwe kandi bifatwa uno munsi kuko ivyemezo vyose vyegeranijwe urutonde rw'abategetsi ba irani ubumwe bwa buraya buza gufatira ibihano uno munsi itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ryabonye ririko abategetsi batatu bakuru mu gisirikare ca irani barimwo uwugitwara ibihano biza kwemezwa imbere y'inama y'ibihugu bigize ubumwe bwa buraya biza kandi gukora kuri sosiyete yo muri Irani yitwa Shadeb ikora utudege tutagira umudereva. Tukivuga ku vya Ukraine n'Uburusiya, ibice mirongo irindwi kw'ijana vy'abanyagihugu ba Ukraine bipfuza ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ibandanya gushika igihugu cabo gitahukanye intsinzi. Ivyo biharuro vyavuye mu gipimo c'ivyigwa cakozwe kigamije kumenya ico abanyagihugu ba Ukraine bagona ku ntambara igihugu cabo kimazemwo imisi n'Uburusiya. Ico gipimo c'icigwa citwa sondage mu gifaransa cakozwe mu kwezi kw'icenda. Ico cigwa cerekana ko mirongo icenda na rimwe kw'ijana vy'abanyagihugu ba Ukraine bipfuza ko intsinzi yabo yoca ikurikirwa vyihuta n'ukwisubiza uburere Uburusiya bwambuye Ukraine burimwo na Crimea. Ivyavuye muri ico cigwa bije bivumera ivyo President wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze yumvikanisha ko atiteze guca mu nzira y'ibiganiro kugira ngo intambara n'Uburusiya ihere igihe cose Vladimir Putin azoba akiri president w'Uburusiya. Ico cigwa ikindi kibazo cashimikiye ko cari ukumenya urugero abanyagihugu ba Ukraine babayeho bishimye abishuye bavuze ko babayeho nabi cane ivyizere vy'ukuzokongera kubaho mu vyishimo bakabibona mu myaka itanu iri imbere barabajijwe kandi gutanga amanota y'uburongozi bwa Amerika ubudagi ubushinwa n'uburusiya abashimye uburongozi bw'uburusiya bari munsi y'igice kimwe kw'ijana abashimye ubw'ubushinwa ni ibice cumi na bine kw'ijana vy'abanyagihugu ba Ukraine baragabanutse kuko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe bari ku bice mirongo itatu na bitandatu kw'ijana ubudagi bushimagizwa n'abanyagihugu ba Ukraine ku bice mirongo ine na bitandatu kw'ijana mu gihe mu mwaka uheze bwari ku bice mirongo ine n'umunani kw'ijana amerika nayo abanyagihugu ba ukraine bayihaye amanota mirongo itandatu n'atandatu kw'ijana mu gihe mu mwaka uheze yari yaronse mirongo itatu n'indwi kw'ijana Ijwi rya Amerika reka amakuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Malawi yavumbuye ikinogo rusange cahambwemwo abantu mirongo ibiri na batanu bikekwa ko boba ari abanyagihugu ba Ethiopia. Polisi ya Malawi yatangaje ano makuru ivuga ko yaburiwe n'abanyagihugu baba mu karere kitwa Nzimba kari mu buraruko bwa Malawi ku birometero amajana abiri na mirongo itanu uvuye ku murwa mukuru Lilongwe. Ababonye ico kinogo rusangi bari guhaka urubuki mw'ishamba. Malawi ikeka yuko bari abanyagihugu ba Ethiopia bariko bagerageza kwimukira muri Afurika y'Epfo baciye mu nzira zinyuranye n'amategeko. Umuvugizi wa polisi ya Malawi ariwe Peter Kalaya yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ibizamini vya mbere vyerekana yuko abahambwe muri ico kinogo rusangi bafise imyaka iri hagati ya mirongo ibiri n'itanu na mirongo ine kandi bose b'igitsina gabo imibiri yabo yamaze yaramaze kononekara nk'uko polisi yabibonye ariko yashoboye kuyizura gutyo yitwara mu bitaro uh, ku kubakorera ibizamini vyo kumenya icabishe amatohoza ya mbere akaba yamaze kwerekana ko atakwezi kurarenga bahambwe muri ico kinogo Malawi irakunze gucamwo abanyagihugu bo muri Afrika yo mu buseruko baba bagiye kurondera ikiruti kindi muri Afrika y'Epfo polisi ya Malawi ibiharuro itanga vyerekana ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa cenda uno mwaka yataye muri yompi abimukira baca mu nzira zitemewe n'amategeko amajana abiri na mirongo ibiri n'umwe muri abo ijana na mirongo umunani na batandatu bari abo muri etiyopiya ku mugabane wa afurika kandi ishami rya onu ry'itamagara abantu ku isi oms mu mpfunyapfunyo ritangaza ko abantu umunani mu banyuma banduye ikiza ca ebola muri uganda atabo bigeze bahurira n'abandi uwo mugera imbere yabo oms ivuga ko ibi biteye impungenge y'umuvuduko w'ubwandu bwa ebola n'ingene ico kiza kiriko kirahanahanwa ebola muri uganda muravyibuka ko yadutse mu kwezi guheze kw'icenda abamaze kwandura ni mirongo itandatu abimaze guhitana mirongo ine na bane abarindiriye guhabwa inyishu y'ibipimo bashobora kuba baranduye akaba ari mirongo ibiri ubwoko bwadutse muri uganda bushusha neza cane n'ubwigeze kwibonekeza muri sudani ubwo bwoko nabwo incanco n'imiti bihari kugera ino saha ntibishobora guhangana nabwo nk'uko ms bivuga ariko iryo shami rya onu rirabandanya rigahumuriza rivuga ko ryo na leta ya uganda bariko bariga ingene bogerageza incanco zibiri zirimwo rumwe ruriko rukorerwa mu bwongereza n'urundi ruriko rukorerwa aha muri amerika perezida wa uganda akaba aheruka kuvuga ko imwe mu kenyuro uganda yafashe harimwo yuko hari ibice bimwe vyotwagwa um, abanyagihugu bakaguma mu ngo zabo uburere bumaze kubonekamwo abanduye ni mubende na kasanda tukiri mu gisata c'amagara y'abantu ishami rya onu ry'itahamagara y'abantu ku isi oms ritangaza ko ataragera ko rivanaho ibihe bidasanzwe vyashizeho kubera ikiza ca virusi ya korona oms isigura ko naho hari intambwe yahabaye haba mu bitigiri vy'abandura umugero canke abuhitana ico kiza k'icatsi ndaro ahatandukanye ku isi yose
diane nahazwe urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika mu burundi uyu munsi ku wa kane baribuka imyaka makumyabiri n'icyenda ishize perezida melchior ndadaye yishwe yagandaguwe ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa cumi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatatu twaba twumva yuko aho abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati aho ndadaye bamwica ngaha mu burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu uyu ni pierre cave nahimana uyobora umugambwe sahwanye forodebo mu burundi kandi imiryango mirongo itatu y'abo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya cibitoke ivuga ko ibayeho mu buzima bubi igasaba ubuyobozi kuyifasha naho abahinzi bo mu nkambi ya rusenda bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura bafite ubwoba ko bazasonza aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye nimujye kure ya radiyo yanjye radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro bigiye gukomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika duhere mu burundi imyaka makumyabiri n'icyenda irashize kuva perezida watowe muri demokarasi melchior ndadaye yishwe umugambwe sahwanya forodebu yakomokagamo uhamagarira leta n'urwego rw'ubutabera kurangiza dosiye y'abashinjwa igandagurwa rye pierre clave niyo nkuru afite inkuru irambuye imyaka mirongo ibiri n'icenda irarumanye melchior ndadaye yari umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu mu matora ya demokarasi agandaguwe umugambwe yakomokamwo sabanyafurodebu uko buke yuko bwije wifuza ko homenyekana bamwishe n'icabibatumye pierre claver nahimana atwara uwo mugambwe yavyibukije mu kigeno yahaye abamenyesha amakuru mu ntumbero yo kwibuka uwo yahavuye agigwa incungu ya demokarasi turongera tugashima intambwe ubutungane bwo mu burundi bwashyizeko yo gushengeza mu butungane ibihangange byategetse ihirikwa ry'ubutegetsi biciye mu gusesa amaraso itariki mirongo ibiri n'imwe gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo icenda na gatatu gusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane bwo kubishoboka byose bakanyarutsa ibyo bikorwa bakabirangiza harimo no gukurikirana abari muri uwo mugambi mubi iyo bari hose barengutswe imbere y'ubutungane umuganga usanga forodebuga umusaba leta y'uburundi hamwe n'ubutungane ko bukora ibikenewe byose kugira ngo imiryango yabuze muri ico gihe imfubyi n'abapfakazi ko boshirwa n'ingoga mu murwi w'abasaba indishyi y'akababaro uwo mugambwe watangaje ko hari abamaze iminsi bawuhanura kwitura ubutungane witwarira abanyamahanga boba baragize uruhara muri ubwo bwicanye ico bikoze nahimana yavuze ko iyo nzira umugambwe wiwe utazoyifata kuko atavyemezo bikwiye bafise abarundi bonyene nibo bari muri byo twama twumva yuko aho abantu benshi bavuga ati muraraba neza burya hariho abanyamahanga bihije inyuma ibyo twebwe nta byemezo tubifitiye turamaze kumva n'abandi bavuga bati oya oya muraraba neza aho ndade bamwica ngaha mu burundi hariho abanyarwanda bari bahari b'abatutsi b'abahutu bagira bati nimubikore nimubikore ibyo twebwe ntacyo tuzi ubutungane bw'uburundi buherutse gushira ahabona urutonde rw'abantu cumi n'indwi bo mu bwoko bumwe bw'abatutsi bagirizwa itembagazwa ry'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida melchior ndadaye yakomoka mu bwoko bw'abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu abenshi muri bo barintwazangabo mu gisirikare ku isonga haza mugenzi we nawe nyene yahoze atwara uburundi aherutse kwitabira imana mu gihugu ca mali major petero buyoya hamwe n'abandi basirikare n'abajandarume b'ibicocoro mu gisirikare ca kera abari mu gihugu barafashwe barafungwa barimwo general celestin ndayisaba abakoroneli nka gabriel gunungu rora niyo nkuru nanise nahigombeye bakuwe mu karuhuko k'izabukuru abandi barahunze igihugu barimwo alphonse marie kadege yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu abenshi muri abo batari mu gihugu baciriwe umunyororo wo gufunga ubuzima bwabo bwose abandi bakatigwa gufungwa imyaka mirongo ibiri bagirizwa ivyaha bitatu bikuru bikuru ukwica umukuru w'igihugu gutemba gutembagaza ubutegetsi hamwe n'ubwicanyi bwahitanye abantu n'ibintu umunyamategeko janvier bigirimana akurikirana hagufi iyo dosiye yemeza ko urwo rubanza rurimwo agashavu k'ubutegetsi ku gisirikare n'intwaro z'imbere y'umuzo w'umugambi uri ku butegetsi sndfdd ico bikoze turazi yuko mekiro ndadaye hariho abamugandaguye kandi yuko haboneka ubutungane nta kintu na kimwe kibi kirimwo ahubwo ni ikintu ciza cane nivyo twama dusaba ubutungane twiteze n'ubutungane buzoza bwerekana ibyabaye bukavuga n'ababikoze abo bishoboka bagahanwa ntibuze ari ubutungane bufata ikiringo kimwe bufata akantu kamwe mu bintu byinshi tufata yuko ariko ugomba kujyanisha abarundi bakoresheje imvu z'ubwoko ubwicanyi bwahitanye perezida melchior ndadaye nabo bari basangiye kurongora igihugu bwakurikiwe n'indyane za politike zahitanye abantu onu ivuga ko barenga ibihumbi amajana atatu bo mu bwoko bw'abatutsi naha umugambwe sawa nyafurodebu usaba ko ukuri kumenyekana harabaye amankete ariko forodebu yaje ivuga iti ibintu si byo icyo gihe procureur general yari ahari yaraciye ashyiraho umurwi wakwiye mu gihugu cyose aho bavuga bati abaragiye mu bwicanyi bwakurikiye barabafashe bose babazana mu gasho nkumbure ikibazo kihari mbega byaraheze mbe ni kuki ubu bitosubigwamwo idosiye y'ubu bwicanyi yashizwe mu mugwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe gusa abacitse ku icumu muri iyo myaka yo kuva muri mirongo icenda na gatatu bavuga ko uwo mugwi severe udashaka kwitaho ivyabo maze ugashira imbere ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri severe wemeje ko bwahitanye abahutu benshi pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika turacyari mu burundi imiryango hafi ibihumbi bitanu iba ku mitumba irindwi yegereye inkambi ya mudugudu ntigira ayicira n'ayimira kubera ko yirukanywe mu masambu yayo inkuru ijwi ry'amerika yakoze yifashishije abakunzi bayo barasomerwa na Thierry ndayishimiye uri i kigali mu rwanda iyo miryango yirukanywe mu matongo yayo mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka amakuru duhabwa n'isoko ryacu avuga ko iyo miryango yategetswe n'umukuru w'ikambi ya mudugudu kwimuka ikarondera ahandi ija kuba kuko ikambi ikeneye ayo matongo kandi ko ya leta aba ni bamwe mu banyagihugu birukanywe muri ayo matongo twebwe rero basokuru tuba dufite amatongo badusigiye batoza kuba turiko turarima kugeza izi saha barayadukuyemo igisirikare carayadukuyemo ikibazo dufise rero ni inzara inzara irisha abantu twebwe turahwereye databukwe ni umwe mu bari bararose iryo tongo yari yarirose ku mwami na rusage nibwo rero abana yari yahabyariye bari bashaje umugabo wanjye yapfuye ahamariye imyaka mirongo itandatu n'itanu kandi niho yari yaravukiye bakihaba rero n'iyo kambi y'igisirikare ngo nta niyari ihari iyo kambi ishikira aho hantu igihungwe yaje isangaho abanyagihugu aribo batanguye kuhaba ibintu biri uko mu gihe aba banyagihugu bavuga ko amatongo aribo batanguye kuyashikamwo imbere y'uko ikambi ya mudugudu ihashikamo umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na gatanu uyu mutama w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu avuga ko ariho yavukiye yemeza ko amatongo ari ayabo bwegu mirongo ine na kane mvuka kwezi uno munsi basukwe n'abasokuruza ntibatumye ko amatongo ari ya leta shwe nta namba uyu munsi mu bihumbi na mirongo ibiri na kabiri abanyagihugu bavuganye n'isoko ryacu bayiganiye ko babujijwe gusubira gusoroma ibyo bari bararimye icibagiwe coco ni ugusubira kuyarimamwo ubuserukira umugwi w'abanyagihugu baturatujwe mu matongo bavuga ko ari ayabo pascal nzikwinkunda avuga ko ingaruka mbi zimaze kwibonekeza kuri bamwe muri abo harimo n'imiryango irenga mirongo ibiri imaze guhunga igihugu inzara kuno mutumba iriko iraca ibiti c'amabuye ni ukuvuga hariho abo twikeka ko bamaze kwicwa n'inzara hariho umutama ageze mu zabukuru aheruka gupfa ni ukuvuga turikeka ko iyo bayishwe n'inzara yari ntawe nikora yarabayeho ku buryo bwo gutungwa n'itashi aho uzahaca itasha urumva bica bibiri inzara igeze ku rwego rwo hejuru kuva bafashe iyo ngingo twese rero mu minsi iri imbere turahunga turahunga tutazi iyo duhungira isoko ryacu ritubwira ko kugeza ubu igisirikare ataco kirashikiriza kuri ayo matati ari hagati ya yaco n'abo banyagihugu ariko buramatari w'intara ya bubanza nizigimana creofasi avuga ko ikibazo yagishikirije inzego zo hejuru aho hari ku munsi wa mbere w'indwi iheze abanyagihugu bagiye kugaragaza umubabaro ku biriwe byongeye uburongo yabavuga ko banyazwe amatongo avuga ko bitwaye ku nzego zitandukanye zo mu ntwaro gushika no ku muhuza w'abarundi ariko kandi abandanya avuga ko bakeka ko ari umugwi w'abasirikare bo mu nzego zo hejuru woba ugomba kubanyaga utwabo ni hamwe ikintu umurundi w'uno munsi akwereka imbere utabona ibiri inyuma igituma tubona ko ibi bintu ari ikintu kinyegejwe inyuma y'ikindi ni uko ibikorwa bazanye atabishasha ari bya bindi byahora bikorerwaho umugore w'umutumba rugunga umwe mu biba ko n'imiryango ivuga ko yomowe mu matongo yabo ruvugo celestin afise icyo asaba umukuru w'igihugu ku bw'abarongoye nta handi hantu hasi hejuru hariho bashobora gukubita isuka atari aya matongo by'ukuri turasaba sebarundi ko yogira icyo akoze nk'abantu tugejwe intwaro dusanzwe duserukira bene gihugu turafatwa n'agahinda kenshi iyo tubonye abene gihugu dusanzwe tuvugira bariko bi bamwe bahunga bava mu gisagara kubera ikibazo babuze aho bakubita isuka umuhinga mu bijanye no gutunganya amatongo avuga ko ingorane z'amatongo ziri hagati ya leta n'abanyagihugu leta izifisemo uruhara na cane cane kuva mu ntwaro y'abakoroni ku bwa emeri ni ukuri asigura ko abadagi n'ababirigi bari bashinze ko amatongo yitirirwa leta ari amatongo atagikorwa ariko arakorerwamwo na bugingo n'ubu akaba ariko bikiri uyu muhinga arafise ico ahanura leta mu ntumbero yo gukinga amatati n'ingaruka mbi ku banyagihugu afatiye ko haheze imyaka myinshi ikambi ya gisirikare kare ibanye neza n'abarongoye twifuza ko leta yogira ivya expropriation ari uko yabuze ahandi ifasha tu umwaka nzogira expropriation nka mirongo ibiri nzozigira mu ntara iri mu ikomini iyi nzobangira nkore imigambi iyi icitegura n'umuzibukiro burya umuntu bazomwimura baca bamuha n'umuzibukiro na cane cane ko umuzibukiro leta ushize ku gihe ubu wawudugije kugira ngo umwenegihugu ntarengane iyi miryango irenga ibihumbi bitanu iriko yimurwa mu matongo apima hegitari zirenga igihumbi ziharurwa ku tudugudu indwi turi mu makomini atatu imwe ni buganda yo mu ntara ya cibitoke iyindi bubanza hamwe na gihanga ziri mu ntara ya bubanza irimwo ikambi ya mudugudu ikora ibikorwa byo kwitegurira gufasha kugarukana amahoro mu bindi bihugu tukiri mu burundi imiryango mirongo itatu y'abarundi yo mu bwoko bw'abatwa iba hafi y'umurwa mukuru w'intara ya cibitoki ivuga ko ibayeho mu buzima bubi inkuru ijwi ry'amerika yabateguriye nanone yifashishije abanywanyi bayo mu burundi murayigezwaho na desire atungimana ari i kigali mu rwanda utanguye kuduga kuri uwo mutumba wa rukana aho babatwa baba ku birometero cumi na bitanu uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya cibitoke ubona utuzu twa mitego utwo natwo twubakishije ibiti n'ibyatsi n'uduhema twatabaguritse uri kure ukibaza ko tubamo ibikoko ariko uhashyitse wakigwa n'abantu bihebuye abo barundi bantaho nikora biganiye abakunzi b'ijwi rya amerika yo bagowe turamerewe nabi ngaha ntacyo dufashwa tubayeho nabi tuba mu nzu z'ingondano abandi barapakira ntituronka turabayeho nabi n'ukuri tumerewe nabi rwose ndasonze ndamerewe nabi singira n'inzu mbamwo ndasembereye n'ikigoyi kiri mu kunyitsa ntitugira icyo tutamira abana baraza ku ishuri mugabo nta myambaro bagira hari ikindi abo yita basangwa butaka babwiye abakunzi b'ijwi rya amerika nuko abaserukira basa n'ababibagiye kandi bumva abandi basangiye ubwoko bama bagendewe bakaronswa imfashanyo tuhabaye nabi nabi n'abategetsi ntibatwitaho natwe nuko twakubakirwa ntabandi natwe tukwafashwa imfasanyo yaboneka tukafashwa ntabandi mugabe ikiri imbere bosaba yuko babambura kutwubakira murabona aho turi ntitumerewe neza leta nizi idufashe nk'uko ifasha abandi itwubakire idushyira ahakomeye nk'uko basize abandi ahakomeye twobasaba imfasanyo botuzanira natwe tukamererwa neza mu mashyirahamwe yishinze guharanira agateka k'abatwa bavuga ko imi imibereho y'abo barundi igenda ihura n'ubwo bukene buvugwa n'abo baba ku mutumba wa rukana nishure gilbert aserukira ishyirahamwe tera imbere batwa dukingira ibidukikije mu ntara ya cibitoke avuga ko ibishikirizwa n'abo bantu abona ikora bama babitangiye ivyegeranyo ku nzego nshingwantwaro twebwe twama twavuze kenshi cane twerekana iyo ngorane aho usanga umutwa abayeho mu buzima budasanzwe kumbure se ubukene bukamwugariza inzara tugaca tuvuga duti none mubona twokora iki turagerageza kubivuga imbere kumbure se y'uburongozi buturongora ariko turabona kumenga ikibazo nikiraronkerwa inyishu nk'uko byategetswe kugenda buramatari w'intara ya cibitewe karemeza ko bamwe mu barongoye na cane cane abo mu bwoko bw'abatwa bafise ibibazo by'ubuzima bizoza karahema ariko aragiriza ababa ku mutumba wa rukana kugurisha imfashanyo bama baronkejwe bakaguma basegerereza uwo mutegetsi akabasaba kuvavanura n'iyo ngeso bakaja mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere nk'abandi barundi tugeze aho abantu bose bakorera hamwe aho batwa bavuga yuko batubakirwa amazu nibaje hamwe n'abandi hariho ihuriro ry'abatwa nibarije mu kugira ngo n'icyo wese ubwira cyose kiratanzwe gitangwe muri iryo huriro baraba abo bahaye n'abasigaye kandi ikibazo bagira ni uko ibyo bagiye bararonka aho hambere byose baca bagurisha bakemera kwiberaho kwa kundi nyine bavuga ngo umutwe ngo apfa habaye ariko ubu ngubu amatungo yaraze naho biri uko hari byinshi byerekana ko leta iriko irafasha abarundi bo mu bwoko bw'abatwa mu iterambere akarorero ka hafi ni ako mu gisata c'indero muri ico gisata leta yafashe ingingo muri uno mwaka w'ishuri ko abana b'abatwa bahejeje ishuri nshingiro bafise mirongo itatu na batandatu ku ijana mu kibazo ca leta baja mu gice ca kabiri c'amashuri mu marise afise uburaro kandi ku buntu mu gihe abandi bana bo mu bwoko bw'abahutu n'abatutsi baronse ayo manota biga bataha mu miryango yabo
tujye noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho abahinzi bo mu nkambi ya rusenda bavuga ko bahangayikishijwe n'ibura ry'imvura baravuga ko bazasabikwa n'inzara bitewe n'izuba ryinshi rikomeje kwangiza imwe mu myaka yabo bari bahinze ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira bamwe muri abo bahinzi bahinga mu nkambi ya rusenda abandi mu misozi yunamiye inkambi bavuga ko kuva mu kwezi kw'icyenda nta mvura iragwa mu mirima yabo kandi aricyo gihe bari basanzwe batereramo imyaka byangandora alex ni umuhinzi w'imboga muri iyi nkambi ya rusenda rero uruzuba rubayeho rurarenze rurarenze rurarenze n'ibiti biko biruma n'ibyo duheruka gutera byose byarumye n'ahantu hitwa ngo ni mu myonga hose haragize gute harumye aho waziga ati mu mezi abiri atatu imvura izoza gukoroka n'amaze gusoroma ibiterwa byose twateye byose byarumye kubera uruzuba rero natwe bw'impunzi turi ngaha mu rusenda ni ukuri turahanzwe n'iki n'inzara ibyerekeye ikirimi ukurima aho turima harahari ariko nyamara uruzuba rurabaye ndanse aba bahinzi bashimangira yuko bashobora kwibasirwa n'inzara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwa n'ishyirahamwe rya loni ryita ibiribwa rya pamu yatindaga kuboneka twebwe ikibazo cy'uruzuba cyo hano mu rusenda ni ukuri kiratubangamiye twahora tubona imvura mu kwezi kw'icumi igwa irengarenga zigatoha isombe zigatoha none ubu ubu ni ukuri izuba riraturembeje twaba tugirwa n'uko imvura igwa kare tukaduga iyo ruguru tukagenda muri ba banyabutaka bino twasanze bakaduha akazi tukarima cyangwa se warose n'udufaranga ugakota aho urima none ubu urabona izuba riraturembeje imvura yase kugwa nayo ni ukuri twashaka ni ukuri namba hari amashyirahamwe yotwitaho twega abarefugio bo mu rusenda batwiteho bareko batuzanira udufungurwa turya na nyamafaranga twapokeye tuvuze ngo tuze gusuma ntituronka n'ibyo dusuma kankindi irene ni umuhizi wo mu nkambi ya rusenda aba muri village ya gatatu avuga yuko uru ruzuba rwatumye bimwe mu bifungurwa byari bisanzwe bihingwa mu rusenda biduga ibiciro irengarenga twaratugura inoti y'ijana ubu zigeze ku bi- ku mafaranga amajana atanu urutomati rumwe n'amafaranga amajana atanu nayo ikibagiwe cyo cyo n'intore ntizivugwa ntitugi- ntitugiga intore ibintu byabaye akumiro mu nkambi ya rusenda ndetse n'ababanyi batwakiriye uruzuba rwaturembeje tugira turacyagenda kurondera udusombe bakatwirukako kubera ko nabo ariho basoroma ebana tuwe mu nkambi ya rusenda turahanzwe cyane rwose nk'amashyirahamwe mutwitayeho murakwiye kuraba ingene mwotugarukirako kabisa turahwera n'inzara kubera ibura ry'imvura riri muri aka karere usanga zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu nkambi ya rusenda zija gushakira imirimo mu bindi bice byegereye imigezi bamwe bariko baragenda bajya mu za karemi abandi bajya rubumbashi ubu ni amatike yabaye make abandi bajya mu za katanga nabwo katanga naho nyine yamaze kugira ikibazo hariya mu za murongwe naho nyine hagize ikibazo nk'iki nyine cy'izuba niyo mpamvu abantu benshi bariko biyumvira ko babova ngaha hantu kuko urabye ngaha hantu nta giterwa kindi gishobora kuba cyohaterwa usibye umwumbati kuko urimo ku misozi mugabo ibindi biterwa impunzi zari zagerageje kwiyarangira zigatera ibishoboka byose aho hantu n'aho ari ku misozi mugabo bitewe n'uko imvura yahagaze ubu abantu benshi bariko barimuka bitewe n'abadeporoje benshi bariko barimuka bava ngaha hantu ive hamuri akorera ishyirahamwe rishinzwe ubuhinzi mu nkambi ya rusenda avuga yuko ibura ry'imvura rizangiza iki gihembwe cya mbere cy'ubuhinzi si abahinzi bo mu rusenda gusa bafite iki kibazo cy'imvura ahubwo n'abandi bahinzi bo muri fizi ubuvira na mwenga nabo bavuga yuko bafite icyo kibazo veda sengabo ijwi rya amerika uvira bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
nshuti mwarimu duteze amatwi ibiganiro byo kuri iyi saha ni aha bihumurije ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira tubashimiye rero kuba mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro byari bihagarariwe na edi rwema nanjye ataha niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye mwese tubifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose
It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakonse byinshi agasaro kaburaga ka
nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara